muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwabonye imana ikingura ni thomas kamirindo basuhuza uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki ya makumyabiri ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani radiyo yanyu ijwi ry'amerika ivugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi muratwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri turi no kuri interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu turahera ibi biganiro ku makuru muri aya makuru amnesty international isanga akamarammpaka uburundi butegura idakwiye amerika yo irasaba afurika gucana umubano na koreya ya ruguru nyuma y'aya makuru turakurikizaho ikiganiro iwanyu mu ntara naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro cy'umuziki amakuru umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu amnesty international usanga akamarammpaka ku itegeko nshinga rivuguruye ry'uburundi itaziye igihe kubera abanyagihugu benshi bakiri mu buhungiro ni ukuvuga rero badafite ijambo ku bibera mu gihugu cyabo ariko rero visi perezida wa mbere wa repubulika y'u Burundi gaston sindimwo aremeza ko itegeko nshinga riramutse rivuguruwe ritazorohereza bamwe cyangwa ngo rihonyange abandi eroje wirika neza yaduteguriye inkuru Hashem Nicholson umushakashatsi wa Amnesty International ku bibazo by'Uburundi n'u Rwanda yemeza ko igihe cyatowe kubaza abarundi muri kamarampaka ku bijanye n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro atari ciza na gato En tant qu'Amnesty International, on trouve que tout changement majeur, tant que cet changement visé de, de la Constitution, doit être mené par un processus hagira ati nka amnesty internationale tubona ko impinduka ikomeye yose nko guhinyanyura ibwirizwa nshingiro itegerezwa guhurizwako na bose bakagishwa inama urazi ibyabaye haheze imyaka ibiri aho mu mashyirahamwe n'ibinyamakuru byigenga bahunze igihugu ubwigenge bwo gushikiriza ibyumviro bukabandanya gucubya turarajwe ishinga n'ibihe iyo kamarampaka izoberamo ariko icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu asanga aya makenga ya nicolson atafatira afise gaston sindimwo vyoba birabangiriwe ni ijambo ryama rikoreshwa iminsi yose hegereje ibihe nk'ibi ryahindurwa ibirizwa shingiro mu bihumbi bibiri na gatanu imvugo nk'iyo yarabaye ngo vyoba birarindiriwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane bagerageje kugira ngo bahindure ibirizwa shingiro naho nyine bavuze ngo vyoba birarindiriwe twebwe rero ku bwacu utari bugusige bwo kubanza nicyo gituma twe tuvuga tuti igikorwa twakoze uno munsi ntitwokibikiye ejo kuko mu buzima bwa minsi yose hari abama bakwega amaguru twebwe rero twafashe inzira y'uko kugira ngo dusohore Burundi mu nzira y'ingorane twashatse ko ibyo bwiza shingiro turihindura kandi ku neza y'abarundi bose abarundi bari hanze ni benshi cyane tuvuze ngo turindire abarundi bari hanze duhindure ibwiza shingiro ntibotaha rimwe bose naho bitokunda ko bose batahira rimwe umupfasoni nicolson ashimangira ivyemezo vyiwe Nous avons parlé avec beaucoup de réfugiés euh, dans les deux dernières années qui nous ont dit qu'ils ont toujours, ils ont toujours peur de rentrer chez eux, de rentrer au Burundi. Donc je crois que twaravuganye n'impunzi nyinshi muri iyi myaka ibiri iheze zitubwira ko dufite ubwoba bwo gutahuka iwabo mu Burundi nibaza rero ko atari ico gihe co kwiyumvira kugira impinduka zikomeye gutyo mu gihugu hatabanje gutorwa umuti w'izindi ngorane zifise muri kino gihe amatohoza twakoze ku banyagihugu atari ku banyepolitike bo ku rwego rw'igihugu gusa ahubwo harimo n'abo mu mitumba ya kure mu ducimbiri abatavuga rumwe na leta canke bavuganye na bamwe mu barwanya ubutegetsi canke naho gusa banse kuba abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi baratubwiye iterabwoba bagirirwa muri iki gihe abantu babandanya guhunga igihugu kubera batinya gushikiriza ivyiyumviro vyabo sinibaza rero ko vyoroshe kwemeza abantu ko vyose bigenda neza ubu niko hashere nicolson yemeza icegera ca mbere ca perezida nkunziza n'abahumuriza ko impinyanyo z'ibwirizwa nshingiro zitazoza zigira umugwi n'umwe zorohereza kurusha iyindi mu bihumbi bibiri na gatanu igihe barihindura bavuga ko basukira mu coze abatwara muri iryo bwirizwa shingiro nyene niryo ryabakuye harya rero ibwirizwa shingiro ni ibwirizwa shingiro ry'abarundi bo uno munsi twebwe turi ngaha umugabo uri ku butegetsi uri ngaha twe dukora ibwirizwa shingiro ry'abarundi apana ry'iwacu bijya bari bagize by'ibwirizwa shingiro by'ingingo cy'umukuru w'igihugu imyaka itanu ugaca usanga iyindi iteko ijana na tatu na kabiri bagaca bavuga yuko ikigo cy'ifata kibanza kari akantu bari bikwegeye ko bishoneye ko impuzu bashobora kwiyambika bonyine mugo basanga umunsi wo kuyambara iyo mpuzu barahwereye ikayambara abandi nicyo gituma twebwe twogira ibwirizwa shingiro rizokwamaho abarundi bose bazoguma bakurikiza kiretse hageze ko bahindura gutya iryo bwirizwa shingiro rero sinavuga yuko bitworohereza kuko ntawuzi uzotsinda ejo ko bamwe bavuga ngo barakomeye cyangwa bagira ahandi ntibajye mu ihiganwa hanyuma iryo bwirizwa shingiro nabo nyene riborohereze kuko bazoba bafise abanywanyi benshi sindimwo ashimangiza uturorera ivyo avuga umwuga muri sana iporona niwo bashizeho ivyigara vya mbere ivyigara vya kabiri vy'umukuru w'igihugu hanyuma ikigega ca mbere bacamuha kugenzura ubushikiranganji cane cane bukukira umukuru w'igihugu bari bazi yuko umukuru w'igihugu azokwama n'umuporoma mugabo igihe uruhigi ruhindukiye uremera bijya washize nico gituma uno munsi tutokwimba twigera ahubwo twokwimba tugera abarundi atagihindutse amatora ya kamarampaka yo kwemeza canke guhakana imyanyozo bw'izwa nshingiro ry'u Burundi azoba mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka nk'uko vyatangajwe n'umugwisani ujejwe gutunganya amatora haheze indwi zibiri amashirahamwe mirongo ibiri n'atatu yigenga atanguje urugamba yitiriye teshwute rwo kwiyamiriza iyo nteguro asigura ko ishobora gutuma igihugu gisubira mu njyane z'intambara eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika leta zunze ubumwe za amerika yatangiye gushishikariza guverinoma zo muri afurika guca umubano na koreya ya ruguru ibasobanurira ko pyongyang ikoresha inzira z'amagendu kugira ngo ikomeze kugira ingufu z'intwaro kirimbuzi zo kubangamira umutekano wa leta zunze ubumwe za amerika n'isi yose iyi nkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika anita powell ukorera i johannesburg muri afurika y'epfo twayisemuriwe kandi turayigezwaho na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru mu gihe imigenderanire ibandanya gutosekara hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na koreya ya ruguru abategetsi ba amerika bemeje ko bagiye kuzibira amikoro yose y'uburyo buva muri afurika buja muri ico gihugu ca koreya ya ruguru leta zunze ubumwe za amerika zerekana ko igiceri cyose cinjira muri koreya ya ruguru kivuye mu bihugu vya afurika gikoreshwa mu guteza imbere umugambi wo gukora ibigwanisho ruhonyanganda kandi ico gihugu carabibujijwe n'amakungu ubudandaji hagati ya afurika na koreya ya ruguru kenshi na kenshi buca mu masezerano y'ibitoro inyubako canke imfashanyo mu vya gisirikare womenga nta kinini bizanira ico gihugu nk'inyungu kubera atabihariro bitomoye bija ahabona yamara ibanki ya koreya iri isewul iragereranya uko umwaka utashe uko izo nyungu zingana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi iyo banki yerekana ko ivyo koreya ya ruguru yadandaje hanze biharugwa mu mamiliyaridi abiri n'imiliyoni miliyoni zirenga mirongo umunani z'amadolari y'amerika ubushinwa n'uburusiya nibo baguzi ba mbere kurusha ibindi bihugu vya afurika n'aho abahinga bavuga ko vyinshi bica mu rudandazwa rutazwi n'amategeko sandra audukak cegera c'umunyamabanga mfatakibanza wa leta zunze ubumwe za amerika mu biro bijejwe ubutunzi yabwiye abamenyesha amakuru ko atagiceri na kimwe co kwirengagiza ati rimwe na rimwe usanga abantu baba abaserukira leta canke abahinga bo hanze baraba ibiharuro bakavuga bati kumva inyungu ni nto cane ariko kubera ata kindi gihugu ubu kiboneka nk'umwansi wa leta zunze ubumwe za amerika kurusha korea ya ruguru nta n'ifaranga na rimwe ryo kwirengagiza riba rito riba rinini rirahambaye ishirahamwe mpuzamakungu oni ryarakoze amatohoza ku bihugu indwi vyo muri afurika vyabandanije kugira urudandazwa na koreya ya ruguru kandi hari ibihano mpuzamakungu vyafatiwe ico gihugu gifise kandi ubutserukizi umunani muri afurika yo munsi ya sahara hamwe n'ubucuti mu vy'ubutunzi mu bihugu cumi na kimwe bindi vya afurika mark lambert icegera c'intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu vya politike ya koreya ya ruguru yemeza ko igihugu ciwe citeguriye gutanga ubutumwa butomoye kuri ivyo bihugu vya afurika bibandanya bicuditse na koreya ya ruguru yagize ati muri afurika turashaka gukorana neza namwe dufise ubutumwa bubiri butomoye kuri koreya ya ruguru ubwa mbere ni uko amakungu yose atazokwemera na rimwe ko koreya kiba igihugu ruhonyanganda natwe tuguma twotsa igitutu ico gihugu kugira ngo cisubireko ubwa kabiri dushaka kubwira abanyakoreya ko hamwe bokwisubirako natwe twiteguriye guhindura ingendo maze tugateza imbere kazoza kabo mu vy'ubutunzi We can work work with North Korea to help it develop its economy and better its people.
kuvavanwa n'amasezerano y'ubutunzi n'amajambo ataryohera bamwe umushakashatsi zakari donanford arabira hafi imigenderanire ya koreya ya ruguru na afurika mu kigo c'umutekano kiri i pretoria muri afurika y'epfo yemeza ko ibihugu vyinshi vya afurika bicuditse na koreya ya ruguru kuko ico gihugu cabifashije mu vy'ubutunzi inyuma yo kwikukira ku bwiwe ico gihugu kirazi kudandaza kuri make mu masezerano yaco yongera koko leta zunze ubumwe za amerika zishobora kwisanga ziri mu ngorane z'imigenderanire na afurika bivuye ku majambo aherutse gushikirizwa na perezida donald trump kuri haiti na afurika donald ferd yabwiye ijwi rya amerika i pretoria muri afurika y'epfo ati ku bwanje kimwe mu bihushane vya politiki ya trump nuko mu mwanya nyene yarakeneye amahanga ariho ariko arayavuga nabi nimba ubuyobozi bwa trump bugiye kongereza ibihano ni ngombwa ko haboneka ibihugu vya afurika bimushigikira ariko ndazi ivyo trump aheruka gushikiriza sinzi ko abayobozi ba afurika bazoreka ibigwanisho bigugwa make bagakurikira igihugu kibasuzugura n'inzitizi zizananye muri korea y'epfo ntizibuze umuhinga wo mu kigo chatham house darah nevo arabira araba ivy'imigenderanire hagati ya afurika n'ibindi bihugu avuga ko mu bashaka ko korea ya ruguru iharibwa ivomo harimwo na korea y'epfo ati korea y'epfo muri kahise kuva umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri no mu bihumbi bibiri na kane naco caratanguye imigenderanire na afurika hari n'ubuserukizi bwinshi bwuguruwe muri afurika hari mbere n'amanama akomeye menshi yabaye ahuza ivyo bice bibiri vy'isi mbere no ku mwaka uheze vyarabandanije ijwi rya amerika ryaragerageje kurondera ubuserukizi bwa koreya ya ruguru i pretoria muri afurika y'epfo kugira ngo bugire ico bubivuze ko yamara gushika n'ubu ntituraburonka
eloge wirika neza na pierre claver niyo nkuru murakoze ku makuru mutugejejeho inshuti z'ijwi rya amerika ubu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi
radiyo rya amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti bakunzi muri ko muratwumviriza muri sitiya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane na hazo ndongo ibiganiro biri mu mwanya ikaze mwese rero umwana aragira ibimenyetso byo gucibwamwo no kudahwa ibyo rero bisanzwe biboneka ngaha mu burundi naho bitaba bivuye kuri ayo mata igihambaye ni uko umubyeyi afise umwana akabona arafise ubushuhe akabona aracibwamwo canke akadahwa canke akonka bikagorana ni uko bamujana kwa muganga uyu ni tade ndikumana umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu c'u burundi avugira inama abavyeyi inyuma yaho havugiwe amata yanduye ari muri ico gihugu ahingurwa n'ishirahamwe lactalis yo mu bufaransa iyo nkuru co kimwe niyerekeye ibiciro vy'igitoro vyadugijwe mu gihugu c'u burundi turazigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi bacu ubushikiranganje bw'amasoko ntangaguvu mu burundi kuno wa gatanu bwafashe ingingo yo kuduza ibiciro vy'igitoro inkuru tubaza umenyesha amakuru wacu bujumbura raymond zimana igitiro ku iritiro ku masitasiyo atanga igitoro cavanywe ku mafaranga ibihumbi bibiri n'ijana ku gitoro co mu bwoko bwa esanse n'amazutu gishigwa ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana abiri na mirongo itanu nayo kuri peteroli iritiro ryavanywe ku mafaranga igihumbi n'amajana munani rishigwa ku mafaranga ibihumbi bibiri ubushikiranganje ubushakashatsi bw'ubutare n'amasoko ntanganguvu bwemeje ko vyavuye ko kw'ifaranga ry'uburundi ryataye agaciro leonidas sindayigaya avugira ubwo bushikiranganje akavuga kandi ko ibiciro vy'igitoro ku isoko mpuzamakungu vyahindutse naho leta ngo itabidugije uko vyategerezwa duhereye nko mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze ibiciro bijanye n'ivy'igitoro byarahindutse nk'ibice bishika mirongo ibiri kw'ijana kw'iritiro ntabwo rero mu gihe atari igito twiyimburira biba bihindutse ku isoko mpuzamakungu ngo habura igihinduka ngaha iwacu aha nanone nubwira ko ngira nti iyo leta irondera gukurikirana uko ku isoko mpuzamakungu byahindutse ayo mafaranga ari gusumba ngaho cyane ijwi ya amerika rishatse kumenya nimba iyo ngingo igiye gutuma igitoro cyo mu bwoko bwa esanse kigize iminsi kibuze kigiye kuboneka uyavugira ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu yishyuye ko iyo ngingo ataho bihuriye n'ikena rya esanse murabona ko igitoro dukoresha hano gica ku butaka bw'igihugu cya tanzania hari habaye utugande tumwe tumwe mu mpapuro zitangwa ku makamyo uko umwaka utashe hari habaye rero ukuntu utu dutosi mu gutanga izo mpapuro i Dar es Salaam hanyuma umurindi w'ubwigitoki ariko kirinjira ntiwashoka uba ni ukuvuga ko ibyo biciro atabisa bisana n'ikanabyo bitatu ibyo biciro twafatiye ku kuntu igitoro caduze ku isoko mpuzamakungu niko mu minsi ibiri itatu igitoro kigiye kuboneka kuko yumva ingorane nyamukuru yari yatumwe n'izo mpapuro ko abantu borema yuko ibintu bigiye gusubira mu buryo mu mwanya wa vuba mu ishyirahamwe ry'abatwara abantu n'ibintu atarabu bo bemeza ko iyo hadugijwe ibiciro by'igitoro hategerezwa guca haduzwa n'ibiciro by'ukunguruza abantu share ntirameba umunyamabanga mukuru wa atarabu agahumuriza abiyunguruza afatiye ku rugero rw'iduzwa ry'igitoro ibiciro bitazoba umurengera biratuma duca turaba igiciro twahora dutwarira ko abantu kugira nacyo duheze tukiduze ntibimeze neza cyane ku bantu dusanzwe dutwara kuko nabo urabona kenshi usanga bafite ubukene baraheza bakatwidogera biraboneka ko igitoro cyaduze ku rugero rw'ibice indwi n'ibice cumi na bine ku ijana ibyo rero tugerageje kuraba turabona igiciro gishobora kutajya munsi y'amafaranga amajana atatu na mirongo umunani mu kwiyunguruza ngaha mu gisagara cya bujumbura hagati mu gihugu naho ufata ibyo bice ndwi n'ibice cumi na bine ku ijana kongera ku mafaranga bahora barihisha birumvikana yuko atari ibintu kumbure bishobora kuduteranya cyane n'abo dusanzwe dutwara mu ishyirahamwe ry'abaguzi ho abuko bavuga ko iduzwa ry'ibitoro rituma n'ibiciro by'ibindi bisumwa biduzwa noheli inkuru nziza arongoye abuko ababazwa no kubona iyo ibitoro biduze ku isoko mpuzamakungu bica biduzwa mu burundi ariko ngo iyo ibiciro bimanutse kuri iyo soko ntihagire igikorwa ku neza y'umuguzi tuvuga yuko barenganya umuguzi ni uko twagize iminsi dusemera mu myaka iheze igiciro cyaragabanutse rwose ku rugero n'ukuri umuntu yumva yuko mbere runateye ubwoba ko icyo cyari gito cyane tuti amafaranga bariko barabika aba badandaza ico gitoro bari bariko bayabikira umuguzi ejo nihagira gakomye ku masoko mpuzamakungu ntibace birukanga kuduza kuko banse kugabanura bwe rero ubu tugiye tubona yuko bigabanuka biduga ku masoko mpuzamakungu umuguzi w'umurundi akarusho aharonkera uyaharanira agateka k'umuguzi asaba ko ushyirwaho ikiga gace n'akabizoza nayo leta ihashe abaca binyegeza inyuma y'iyo ngingo mu gushinga ibiciro by'umurengera igihe habaye akarusho mu giciro cy'igitoro bakabikira umuguzi amafaranga y'integabizoza ashobora kuzofasha mu gihe habaye ingorane kandi noneho nko mu burundi ho murumva ko ibintu akenewe cyane gusumba kuko urabye igitoro kiza kiva n'aho gica hashobora kuba ingorane birakwiye yuko barategekanya bakagira integabizoza kugira ngo ushobore gusahiriza umuguzi mu gihe bigoranye ibyo rero icyo kigacyateza kujaho ikindi cya kabiri ni uko bogerageza abe noneho urukwegane rw'ibindi biciro bica biduga ku rugero rurengeje kuko turazi ko kenshi hari baca bikiza mu kiza bakaduza ibiciro ku buryo bizoshobora kuremera umuguzi bakebura n'abaguzi kuko iyo ibintu bimeze gutyo babimenye babone ko bigoye baheze umwe wese arabe ingene ashobora guhindura inyifato kugira ngo arabe ko yohangana n'ivyo biciro mu itangazo risohotse ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu rigatega ko umukono n'abaserukira ubushikiranganji bw'ubudandaji bwo gutwara abantu n'ibintu abajejwe ibitoro abaserukiye ishyirahamwe rya leta riraba ivy'ukunguruza abantu otrako hamwe n'abaserukira ishyirahamwe ry'abatwara abantu n'ibintu atrabu bashinze ko igiciro cyo kwiyunguruza mu gisagara hagati kigiye ku mafaranga amajana atatu na mirongo umunani mu gihe cahora ku mafaranga amajana atatu na mirongo itanu nayo kwiyunguruza mu gihugu hagati hashinzwe ko hagiye kongerwa ko ibice indwi ku ijana ku mafaranga yahora arihishwe ibujumbura remo nzimana ijwi rya amerika
benda bicaye ku masonga nkitangura ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu c'u Burundi burasaba ihagarikwa ry'ikoreshwa ry'ingaburo zihingurwa mu ishiramwe Lactalis ryo mu Bufaransa ni nyuma yaho iryo shirahamwe ryemereye ko hari amwe mu mata atangwa irya nino yanduye umugera ushobora kubangamira amagara y'abana umunyeshamakuru wacu i Bujumbura Diane Ndonse niwe tubaza ibindi kuri no nkuru ingaburo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwihaniza gukoresha nubwo mu mugwi wa Pico taranisi mirimeri hamwe n'ubwa pepti junior na cyane cyane izakozwe mu mwaka uheze kuva mu kwezi kwa kabiri nk'uko ishyirahamwe lactalis ryo mu gihugu cy'ubufaransa rikora izo ngaburo ribivuga zishobora kuba zaranduye umugera salmonera mu bikorwa byo gusanura imwe mu nyubako bazihinguriramwo uwo nawo ugatuma umwana abangamirwa n'indwara zo gucibwamwo hamwe no kudahwa nubwo uwo mugera utozanana muri izo ngaburo umuvugizi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu tade ndikumana avuga ko usanzwe ugwiriye mu burundi ari nacyo gituma bigoye kwemeza ko hari ibimenyetso by'uwo mugera agasaba ababyeyi kwihutira kujya kwa muganga igihe babonye ibimenyetso nk'ibyo byo kudahwa cyangwa gucibwamo ku bana ujya mugera wateye muri rya hinguriro bigatuma ajya amata yononekara ni umugera nk'aha mu bihugu byacu no ngaha mu burundi usanzwe ugwiriye umugera bita salmonella icyo gihe rero umwana aragira ibimenyetso byo gucibwamo no kudahwa ivyo rero bisanzwe biboneka ngaha mu Burundi naho bito bivuye kuri ayo mata gihambaye nuko umuvyeyi afise umwana akabona arafise ubushuhe akabona aracibwamo canke akadahwa canke akonka bikagorana nuko bamujana kwa muganga ingaburo zo mu bwoko bwa piko ahanini zigizwe n'amata ahabwa abana kuva ku nzoya zikivuka nizo zigwiriye mu gihugu idandarizo ryazo farumasi arc-en-ciel ari naryo ryonyene rifise uburenganzira bwo kuzicuruza ryemeza ko amata piko n'izindi ngaburo zayo zitanduye uwo mugera salmonera umuvugizi w'iyo farumasi ahumuriza abaguzi b'amata piko asigura ko badandaje ayakozwe imbere yo mu mwaka uheze uvugwa ko ayanduye yakozwemwo ariko rero inyuma y'umubonano w'umuyobozi w'ishyirahamwe lactalis yagiranye n'umushikiranganji w'ubutunzi mu bufaransa yarasohoye itangazo ku bamenyesha amakuru itariki cumi na zibiri z'uku kwezi rivuga ingingo ishyirahamwe ryafashe muri izo harimo kugarukana ingaburo zose zamaze gukwiragizwa ku masoko ritarabye igihe zakorewe nowela marlin mugarurinka avugira farumasi arc-en-ciel arasigura uko bariko barayagarukana mu bubiko ayo mata ingene bica bigenda hariho fishi abo muri couple actrice barungize biri mu migwi ibiri hariho ku badandaza basanzwe bayatanga abo oye tuzogenda tuyahekupere twandike amakantite dutoye ubwoko dutoye imigwi aho amatariki azorangirira hanyuma ayo mafishi duhejeje kuyegeranya tuzoheza turungike urwegeranyo rwose turungike muri groupe lactalis hama baheze batubwire igikurikira uyu muvugizi wa farumasi arc-en-ciel abandanya avuga ko n'abavyeyi boba bafise amakopo baguze batarugurura ko boyagarukana muri farumasi bakuzuza ifishi yere yerekana ko bayasubije gutyo bazoshobore no gushumbushwa ikitaratomoka ni ubwoko bw'ishumbusho bazoronka nk'uko nowela marlin mugarurinka abandanya bivuga ishyirahamwe lactalis ryaratwemereye yuko duhejeje kubarungikira ayo mafishi ubwo rwegeranyo baremeye yuko bazodushumbusha ariko ntibaravuga yuko bazoduha ayo mata yandi canke ko bazoduha amahera muga ico bemeje coco ni uko bazodushumbusha ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busaba abavyeyi bahora baha abana babo amata piko kuba barayasubirije n'ayandi ari mu mafarumasi tumenyeshe ko imyaka hafi icumi iheze amata piko adandarizwa mu ntara zitandukanye z'igihugu icyo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busaba ni uko yocururizwa mu bibanza byonyene yagenewe ari byo byo mu mafarumasi i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika yane ndonse urakenuye cyane tubandanirize mu gihugu cya tanzania kivugwamo abarundi bahungiye mu makambi ya nduta mutenderi na nyarugusu bamaze igihe baja guhiga ico rirenza mu mihana itandukanye yegereye ayo makambi igituma muracumva mu nkuru umenyesha amakuru wacu muri tanzania james jovin ariko ico bikoze mumenya ko hari n'abantu mirongo itatu na bane bahagaritswe mbahogwa ico gikorwa co kuja kurondera ico rirenza mu mihana itandukanye reka duhakanya james jovin mu nkuru yaduteguriye abo barundi mirongo itatu na bane bafashe ku munsi wa gatatu tariki cumi n'indwi z'uku kwezi kwa mbere muri komine gakonko bamwe muri abo bantu bafashwe bavuze yuko ikibakura mu nkambi ari ukugenda kurondera ibiribwa kubera ibirondwi vy'ubugari n'ikiro kimwe c'imboga kumara ukwezi kosi atari ibintu vyoroshe iyo mpamvu ikabatuma batoroka mu nkambi kugira baje guhiga ibindi biribwa bibafasha mu rugo
mu nkambi nyarugusu na cyane cyane ku kintu cy'indi ndabona ko umengo bokongeza ko nk'ibiro ndwi ku kwezi n'ikiro kimwe cy'imboga abona ko bituje ku kwezi kandi ari ibintu byoroshye na cyane cyane bobyongeza byobona fazari byo nibyo bituma muca muvayo mu nkambi nawe urabyumva wenda ibyo biro bingahe mu kwezi ntibyokurigisha mpaka ukicara ibyo utegemeye mpaka urinde ubundi kandi bwo kuza kuhigahiga ibyo wongereza kugira ukwezi kurangira bitonde sibomana angelique uva mu nkambi yihe mutenderi ubu rero warigiye jewe kweri uratse ku isoko ya mutenderi mahe yo kumungano twahurireyo n'uwundi mugore yahunze kera yimugwe no muza kibondo urumva ari mu makambi ya kera tuca turamumenya aca tubwira ati rero ati muzoze ari kuwa gatandatu murondaba ku isoko y'ikabwirwa hariya kibondo timureke muza ndabahe ubugari bwo kurya twaraje twari tuzi nyine ko dusubira inyuma baca baradufata babwiye ijwi rya amerika yuko cyane cyane bajya mu ntara za dar es salaam mwanza na gahama muri tanzania hama bakarondera akazi kokosi kugira ngo baronke amafaranga yofasha mu rugo ahandi ho abagore bafite abana bakora akazi ko kurima ku batanzaniya baba hafi y'inkambi bamara bakajya guhahira abana jewe kuri ntangora ndabona gusa kimwe kuri kuri ibiharage nk'ubu vyari vyeze ubugari bwo bwasa nk'ubwaduheranye navuga ati ko tuzi duharage bakaba banyemerera ubwo bugari reka nze kubutora itunazwe gapitori uvuye mu nkambi mvuye mu ikambi yandutse warigiye cyo nari ngiye dar es salaam ingorane nyine ziriho ku muntu adafise icyo akora abayeho nabi cyego zeni funiye mutabazi enoke kuba ubu warigiye muri gahama guhiga akazi ko gukora uvuye utoroweka umva iboneka no gushobora kuba yataka ibani na yusa umukuru wa migirasiyo komine kibondo na kakonko bwana simon mwantake yavuze yuko buri ndwi bafata abarundi barenga mirongo itatu bagiye mu zindi ntara za tanzania kurondera akazi kandi ngo muri uku kwezi abarundi mirongo itanu bashubije mu nkambi abarundi mirongo itandatu bashubije mu burundi kubera batari impunzi n'abandi mirongo ibiri bakaba baciwe amezi atandatu mu gasho kuvana no kudakurikira amategeko atandukanye yo mu nkambi yavuze yuko umuntu we wese aba mu nkambi adashobora kwidegemvya nk'uko ashatse kubera atari mu gihugu c'amavuko kandi ashatse gusohoka mu nkambi bisaba yuko asohoka afite impamvu zimusohora akaba yasavye uruhusa ku bategetsi b'inkambi n'imisi azomara hanze kandi agakurikira amategeko yabariwe e, katika kipindi cha mwezi huu tuseme muri uku kwezi ntitwakoze ikazi nini cyane ariko burindwi dufata abantu barenga mirongo itatu bari mu mabisi turaheza tukabaruruca tukabatwara kubabaza impamvu zituma batoroka mu ikambi abandi tukabasubizayo abandi tukabatwara mu gasho kubera amakosa bafise hariho n'abo dusubiza mu burundi kubera atari impunzi warudishwe wapelekwe mahakamani kibondo kigoma muri tanzania james jovin awe nyene arakenuye yadushikiriza rero inkuru mu rurimi rw'igiha ururimi ruri hagufi kirundi na bukebuke y'ikinyarwanda muzoza muramwumva muri kino kiganiro iwanyu mu ntara atubwira amakuru avugwa muri tanzania na cane cane ahanini ayega impunzi zahungiye muri ayo makambi atandukanye y'abanyarugusu mutenderi canke n'izindi nka nduta Looking so fresh and we're spending the bands. She a pounds on a dollar. Good life, good life. Nothing else but good vibes, good vibes. See me and my guys, see how we fresh out, you know, you know, you know, you know. And I say tonight a little wish on for sure, for sure, for sure. It's a black bottle thing when we rollin'. Hold your girls cause we coming. They chatting with mans like them know we. About a week ago she was falling. See how the girl them feel up doom. See how the men them switch up the bad now. Batman one time, rude girl two. We make the girls them when I'm go down now. Me and my guys we roll up in a Benz. All the girls on the holler. Looking so fresh and we're spending the bands. She a pounds on a dollar. Good life, good life. Nothing else but good vibes, good we them boys, we controlling, trolling. Nothing can stop me balling. Hey, I'm putting too much work to be darling. Jeep mushobora gusubira kumva kino kiganiro n'ibindi kuri radiyo yacu wezitata akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com na lidiane nahazo muri studio ya cumi n'umunani washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ku bw'ijwi rya amerika muhinga bw'ivyuma innocent kimenyi na ingenieur jo bakoze ibikora inka kugira ngo amajwi abashikire atankomanzi aho muri muragumiza ko umurongo wacu mandanye mutwumviritsa
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye no ku maradiyo yanyu mudukurikira no kuri facebook voa radiyo yacu ni ijambo rimwe no kuri interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu maze rero mube muretse kugenda kuko mu kanya gato cyane saa kumi n'ebyiri ni cya kiganiro